muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema perezida Xi Jinping w'ubushinwa ategerejwe mu rwanda mu mpera z'iki cyumweru mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri uruzinduko rwe rubaye mu gihe icyo gihugu gikomeje kwigarurira amasoko ku mugabane wa afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushinwa bwemereye afurika miliyari mirongo itandatu z'amadolari mu gihe cy'imyaka itatu inguzanyo perezida ji yavuze ko igamije ubufatanye mu ishoramari hagati y'igihugu cye n'ibihugu bitandukanye bya afurika uru ruzinduko rwa mbere perezida w'ubushinwa azagira mu rwanda ruje nyuma y'urwo perezida paul kagame w'u rwanda yagiriye muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ese umubano w'ubushinwa na afurika muri iki gihe uhagaze ute twumve inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana mu gihe perezida w'ubushinwa Xi Jinping azaba ari mu rwanda ku matariki makumyabiri n'abiri na makumyabiri n'atatu z'uku kwezi bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka perezida w'ubushinwa agendereye u rwanda politiki y'ubushinwa yo gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo mu bindi bihugu bimaze ibinyacumi by'imyaka bitari bike ni politiki yiswe going out cyangwa se gusohoka ishoramari rya vuba muri kenya na etiyopiya ryerekana indi ntambwe yo kwagura gahunda ya perezida w'ubushinwa Xi Jinping ijyanye no kubaka imihanda n'inzira za gari ya moshi ni gahunda yo kubaka ibikorwa remezo no kunoza ibyo gutwara abantu n'ibintu muri aziya n'uburayi kimwe no muri afurika y'uburasirazuba izashorwamo tiriyari y'amadolari y'amerika uretse gushimangira umubano n'ibihugu bisaga icumi ku isi amafaranga ubushinwa bushora hanze ahanga isoko ku bakozi babwo n'ibicuruzwa kwibonera umutungo kamere no kuzamura ikoranabuhanga ryabwo bikanashoboza iki gihugu cya kabiri mu bitunze kuruta ibindi ku isi gucunga tiriyari eshatu z'amadolari ashorwa mu bindi bihugu iri shoramari kandi binyuze mu yindi mishinga itandukanye rifasha ubushinwa kugabanya ibyakwitambika intego zabwo zishingiye kuri politike n'umutekano yunani chen urimo gukorera impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya johns hopkins unasoje imirimo yakoreraga mu burengerazuba bwa afurika asanga ku bihugu bya afurika bishaka iterambere ry'ubukungu n'inganda ubushinwa ari umufatanyabikorwa mwiza wabifasha kuwusabwa ngo imishinga myinshi bifite mu gihe kigufi ibihugu bya afurika byunguka ubumenyi n'ikoranabuhanga ihangwa ry'imirimo no kuzamura ubushobozi bwo kohereza ibicuruzwa kimwe no kongera urujya n'uruza rw'abantu imishinga y'ibikorwa remezo kandi ifite inyungu ishingiye ku mateka ishimangira ubwigenge bw'ibihugu no kwigira kwabyo ibi bikabonekera mu nzira za gari ya moshi zisimbuzwa inzira abakoloni bakoresheje basahura umutungo kamere wa afurika mbere y'uko ibiganzura ku rundi ruhande ariko hari ikindi kibihatse kitari cyiza impuguke zemeza ko politiki y'ishoramari ry'ubushinwa mu bindi bihugu ari ingirakamaro kuri afurika bitandukanye n'iryo mu gihe cy'abakoloni ariko banavuga ko izo nyungu zitwikiriye ubugome na ruswa ku bw'amasezerano afitiye akamaro ubushinwa ariko adashingira ku gikenewe nyacyo muri afurika ibi bikaba inkomyi ku iterambere nyaryo ry'inganda ubukungu bw'ubushinwa bungana na tiriyari cumi n'imwe z'amadolari buruta ubwa afurika yose inshuro eshanu buteranyije ubushinwa bwasinye amasezerano afite agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari budapiganiye amasoko bibyutsa impungenge z'uko ibihugu bya afurika byishyura amafaranga y'umurengera kuri iyo mishinga izirenza ibinyacumi by'imyaka itarunguka cyangwa igaruza yayishowemo ni nazo mpungenge by'umwihariko ziri mu mushinga wo kubaka inzira ya gari ya moshi ihuza Nairobi na Mombasa niyo nzira ya gari ya moshi ubushinwa buheruka kubaka muri afurika yatangiye no gukoreshwa ariko ntibirasobanuka neza niba koko kenya yarashishoje mu isesengura ishami rya banki y'isi rireba ibyo gutwara abantu n'ibintu muri afurika ryakoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu harebwa niba nta bundi buryo aya masezerano yagombaga gukorwamo banki y'isi yanzuye ko mu muryango wa afurika w'iburasirazuba nta bipimo fatizo bifatika cyangwa ikindi kigereranyo byariho muri icyo gihe uretse ibijyanye n'ubukungu hariho n'impungenge zishingiye ku iyangirika ry'ibidukikije cyane cyane ibyangizwa n'imishinga ya gari ya moshi ikunze kwahuranya amashyamba n'imidugudu ituwe chen urimo gushaka impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya johns hopkins atanga urugero ku nzira ya nairobi mombasa ica ahantu hafatwa nk'ingenzi cyane mu buryo bw'ibidukikije arakoze cyane umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana uri mu rwanda mu nkunga nyinshi ubushinwa buha u rwanda harimo gutanga na za buruse ku banyeshuri b'abanyarwanda bajya kwiga mu bushinwa mu banyeshuri bagize amahirwe yo kwigira muri icyo gihugu harimo teoneste higaniro bakaba akorana n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu rwanda bwana higaniro ni nawe uyobora ihuriro ry'abanyarwanda bize mu bushinwa bwana higaniro niwe mutumirwa wacu uyu munsi teoneste higaniro ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
akoze cyane iri yego wize mu bushinwa wabayeyo imyaka hafi itanu muri make watubwira umubano w'u rwanda n'ubushinwa ku bwawe ubona uhagaze ute
murakoze cyane edi nk'uko wabivuze nize mu bushinwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi igera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hagati umubano w'ibihugu rero akenshi burya uba ushingiye ku bintu cyane cyane biri politike ariko nanjye ndaza kugerageza gusobanura mu buryo uko mbyumva usobanura ibyo uzi ureke ibyo abanyapolitike bazabisobanura ubwabyo
yego nkurikije rero uko mbona umubano w'u rwanda n'ubushinwa cyangwa se w'afurika n'ubushinwa muri rusange nkagereranya n'umubano afurika cyangwa se u rwanda ufitanye n'ibindi bihugu by'uburayi ndetse n'ibihugu bimwe byo muri amerika njye navuga yuko umubano w'u rwanda n'ubushinwa ari mwiza kurushaho ndaza gutanga ingero zigaragara zitandukanye iyo urebye cyane cyane uyu munsi ibihugu byinshi bya afurika ndetse n'u rwanda rurimo turimo kugerageza uburyo twatera imbere cyane cyane iterambere rigendeye ku bukungu iterambere rigendeye ku nganda ariko iyo urebye usanga igihugu cy'ubushinwa ndetse n'abashinwa abaturage bacyo iyo baje muri ibi bihugu bya afurika no mu rwanda by'umwihariko baza bafite ikintu gifatika baje kongera kuri infrastructure cyangwa se ku bukungu bw'igihugu muri rusange niho uzasanga uyu munsi ushobora kugera mu rwanda ugasanga abashinwa bari gukora bizinesi bari gukora imirimo itanga n'indi mirimo ku banyarwanda ubwabo ariko ugasanga ibindi bihugu twagiranye umubano kuva mu myaka ijana cyangwa se inarenga mbere nta bikorwa bigaragara bahafite ariko urenze n'aho ngaho nk'uko nakwiheraho nanjye nk'umuntu ufite ubumenyi nakuye mu bushinwa nize mu bushinwa usanga no mu bigendanye n'imyigire n'amasomo abashinwa bari gutanga sikorashipu zitandukanye baratanga amahirwe kuri afurika baratanga amahirwe ku banyarwanda ukabona ko imibanire y'u rwanda cyangwa se afurika n'ubushinwa muri rusange ifite icyo ishingiyeho ntabwo navuga yuko ari uruhande rumwe gusa hasa nk'aho harimo sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko ni win win situation ni ukuvuga ngo harimo inyungu abashinwa batubonamo natwe ariko ukabona nibura hari icyo dukuramo bitandukanye cyane n'uburyo twagiye dukoronizwamo n'ibihugu mbere niyo mpamvu navuga ko umubano w'uyu munsi ushishojwe neza ufite akamaro kandi ufitiye akamaro igihugu n'abanyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo abashinwa baje hano kugira ngo tware ibibafitiye inyungu gusa twebwe badusigira ubusa bwana higaniro abantu benshi bakunze kuvuga ngo impamvu ubushinwa burimo gukoresha izo nzira bukoresha muri iki gihe zirimo kuza bakubaka ibikorwa remezo bagatanga za buruse ahanini babihera ko amateka y'abakoroni ku banyafurika yari mabi abanyafurika umuntu wese babonaga uturutse hanze bamubonaga mu ishusho y'umukoroni biba ariyo mpamvu ubushinwa bugerageza gusa nkaho bureshya abanyafurika ariko nabo nabwo ibintu byinshi burimo gukora ni bimwe nk'ibyo abakoloni bakoraga kuko barimo barasa nk'aho basahura umugabane wa afurika
Ah, ibyo birumvikana nta n'ubwo nabihakana burya iyo eh, igihugu kiri gushaka gutera imbere kuko ubushinwa nabwo mu by'ukuri burashaka kuzamura isura yabwo kuri di- nivo iri mpuzamahanga nivo interinasiyonali ku rwego rw'aho ibihugu by'aba- by'uburayi na amerika byagezeho muri urwo rwego rero kugira ngo rugire ibihugu bimwe na bimwe byo muri afurika rwigarurira nabwo rugomba kugira ibyo iby'ibanze kuri ibyo bihugu kugira ngo bibone yuko uko butazanywe n'icyo gusa ariko mu mu bufasha butanga mu muri scholarship bushobora gutanga investment bushobora kuza gukora ama- hagati ya guverinoma na guverinoma mu no mu bindi byose bigaragara ko baba bafite na long term target niko nabyita cyangwa se eh, intego Mm, ya y'igihe kera kirekire, bashaka mm.
kuzageraho Mm.
iyo ntego ya kera rero ishingiye nk'uko wari ubivuze nk'uko n'aba- n'abazungu bagiye babikora mu bihe byashize harimo amasoko aba- babona yuko afurika ari isoko ryabo cyane kandi n'ubundi urebye ibi- ibicuruzwa ntabwo bisobanukiwe cyane ariko nkeka ko nk'ibigera kuri mirongo irindwi ku ijana cyangwa binarenga biva mu bushinwa Mm.
harimo yuko hari eh, raw material sinzi mu kinyarwanda neza cyangwa se iby'ibanze bakoresha mu mu nganda mu nganda zabo bituruka muri afurika bigaragara yuko rero niba badakomeje gushyiramo ingufu ngo bigarurire cyane aba- abanyafurika hanyuma abanyaburayi bagakomeza kubatwara iryo soko nabo ubukungu bwabo ntibwakomeza kuzamuka nk'uko ubu buri kuzamuka Mm.
rero abashinwa nubwo twaza tukabona bari kudukorera ibintu byiza of course ni win win ah, ni ni Im- impande zose zirahungukira ubufatanye, yes Mm. Mm.
ni ni ubu- ni ubufatanye dufitemo inyungu nabo bafitemo inyungu ariko bigaragara yuko long term bashobora kuzagiramo inyungu ndende kurusha iz'abanyafurika cyangwa se iz'abanyarwanda Mm. ikindi wari ukomojeho ni ni ayo maburuse baha abanyeshuri ah, b'abanyafurika abantu bakavuga ko ah, ibyo nabyo biri mu ntego zabo z'uko mwebwe iyo muvuye muri afurika muza mukababera ba ambasaderi
Ah, ntabwo ibyo sinabihakana kuko burya nta ntabwo ari abantu benshi cyane babishobora ko yavuga nabi ahantu yabaye iyo wabaye umwaka urenze umwe ibiri itatu ine Mm.
ariko nanone ntabwo ari icyo gusa niyo twaba ari abambasaderi hari ubumenyi dukurayo kandi butugirira akamaro bukagira akamaro n'ibihugu byacu muri rusange tuba twaraturutsemo Mm.
cyane cyane yuko tugenda twiga tukaba dufite uburenganzira bwo kugaruka cyangwa se ugashaka ibyangombwa bikenerwa ukaba wakomeza ugakorera mu bushinwa cyangwa ukajya no mu kindi gihugu tunyuriremo muri make kwiga mu bushinwa ah, bimeze gute Ah, ah, mujyayo mugasabana n'abanyesh- na- n'abandi bashinwa ese mu- mu- hari ibyo musabwa kuba mubanje kuba u- ubumenyi fatizo muba mufite mu gishinwa kugira ngo mubone izo buruse bigenda gute
Ah, mu by'ukuri nta nta kintu usabwa mbere eh, kimwe n'ibindi bihugu bitanga scholarship cyangwa se eh, ubufasha mu banyeshuri b'abanyafurika n'abanyarwanda usabwa iyo ari eh, ubufasha butanzwe hagati y'ibihugu byombi usabwa gusa kuba ufite ubumenyi busabwa kugira ngo wige kuri icyo kigo ni ukuvuga ngo hari ibizamini bikorwa bagakora interviews ugatsinda ukajya kwiga ariko amashuri amwe n'amwe ari pirive hari igihe agusaba kuba ufite eh, nibura ubumenyi bukeya ku rurimi rw'igishinwa niyo mpamvu uzasanga no mu rwanda no mu bindi bihugu bya afurika abashinwa baraje bagiye bashinga amashuri yigisha igishinwa gike gike hanyuma mvuze ku buzima busanzwe noneho umuntu ari mu bushinwa urebye abashinwa dufite culture itandukanye umuco wacu n'uw'abashinwa biratandukanye eh, utandukanye n'uw'abanyafurika ariko mu myitwarire mu mibanire abashinwa muri rusange ntabwo ari abantu babi iyo ugiyeyo ugerageza kwiyadabuta ku mico ubwo imico nshaka kuvuga ni ari ibiribwa ari uburyo ibintu bikorwa ari imyitwarire itandukanye n'iyacu ariko kubera yuko muri kamere yabo atari abantu babi ah, barabikwigisha kandi ugenda ubimenyera buhoro buhoro
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kugerageza kureba gusuzuma cyangwa ah, umubano w'ubushinwa n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika umutumirwa wacu ni teoneste higaniro uku- uyu akaba yarize mu gihugu cy'ubushinwa imyaka hafi itanu akaba arimo kugerageza kudusobanurira uko abona uwo mubano wifashe kuri telefone dufite kandi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika vensa wiriwe neza
Mwiriwe neza Edi Rwema.
uri hehe
Ni hano mu karere ka Kamonyi hano ku Ruyenzi.
ikibazo cyawe
Okay, ndamukiriza umutumire.
urakumva
muraho neza ikibazo- Muraho neza. Bo, ikibazo nari mfite jyewe nari nje ntangira nshima mvuga nti ni byiza cyane ah, ko u Rwanda rugerageza gukorana n'ibihugu biba byarateye imbere nk'uko ah, kenshi rushakira inyungu abaturage barwo mu bijyanye n'ibyo ngibyo nyine umutumire yararimo avuga amasomo n'ibindi byose ariko jye nkaba nibaza nti se uruzinduko nk'urwo ngurwo kuri iyo mibanire nkatwe u rwanda ruba rufite abaturage bakiri inyuma cyane mu bintu by'ikoranabuhanga ese umuturage muto muto uriya wo hasi yaba abifitiyemo izihe nyungu ko akenshi duhora dukangurirwa kuvuga ngo made in rwanda ariko tukabona ibintu bikorerwa hano mu rwanda n'ubundi biracyahenze kandi hirya no hino tugenda tubona abatu- abantu b'abacuruzi bagenda bakazana ibintu hanze hariya hari n'imvugo dukunze kugira hano ukavuga ngo iki kintu ni igishinwa ukajya kugura nk'inkweto ukavuga ngo inkweto ni ishinwa ariko n'ubundi ukayigura amafaranga akubye nka kabiri ya yandi yaguraga ya yindi ese umuturage ubwo azabigirira azakomeza kubigiramo izihe nyungu ah, kugira ngo yibone ko u rwanda rukataje kandi dushoboye kwigira Ah, murakoze ni ikintu nashaka ko umutumire ya- ntaho ibiso- igisobanuro
Ve- Ah, hari hari icyo wa- wamusubiza teoneste
yego murakoze edi Eh, bosco warakoze ku kibazo wabajije naza kuvuga ku bintu bibiri avuze n'ibintu bibiri avuze icya mbere inyungu ku baturage ikindi cya kabiri avuze eh, akomeje ku kintu bakunze kwita ngo ibi ni ibishinwa Ah, edi wigeze kubivuga uravuga ngo nta mu- ngo baduha scholarship ngo tuze kuhabera abambasaderi ariko nanone ntabwo ibyo tuvuga biba ari byo Eh, ibintu byose n'ubundi nujya no kugura kompiyuta ukayigura wa washington dc ushobora gusanga ari made in china yarakorewe mu bushinwa na hano mu rwanda uzabona ibintu bimwe byakorewe mu bushinwa bifite karite itari nziza n'ibindi uzasanga bifite karite mbi abashinwa uko bateye iyo ikintu gisohotse bashobora gukoramo eh, eh, versions zitandukanye cyangwa se ibi- ibintu bitandukanye ariko bisa ariko bifite ibiciro bitandukanye ni kakorera kenshi biterwa n'abacuruzi iyo agezeyo ku isoko akagerageza kugura cyangwa kurangura ibifite igiciro gite gitoya ibyo ngibyo nibyo azana ku isoko abaturage bakagura bakabyita yuko ari ibishinwa ikindi rero yenda ari nacyo kibazo gikomeye yahereyeho inyungu abaturage bagira ku ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'ubushinwa mu rwanda muri rusange Ah, ahangaha iyo umukuru w'igihugu nka kiriya kimaze gutera imbere asuye igihugu haba harimo inyungu nyinshi cyane ku baturage bacyo Abatu- utigute rero uko bigenda iyo perezida aje kuriya azana na delegasiyo delegasiyo azanye nayo iba irimo abantu batandukanye haba harimo abashoramari haba harimo abacuruzi haba harimo abanyenganda haba harimo abantu benshi baje kureba batese iki gihugu nk'uko wari wabivuze mbere ni uruzinduko rwa mbere perezida w'ubushinwa agiye kugera mu rwanda hari na benshi batari bazi u rwanda eh, cyane cyane twe twabaye mu bushinwa usanga abashinwa benshi bafata nk'u- nk'aho afurika ari igihugu kimwe ukagerayo ukamaza utese eh, ah, mvuye mu rwanda akavuga mu rwanda ni muri amerika y'epfo ni muri australia ni hehe ugasanga nta nubwo bazi yuko u rwanda rubaho yenda iyo perezida wabo rero yasuye icyo gihugu ku gihugu cy'ubushinwa gifite abaturage bangana nka kuriya hari abantu barenze miliyoni zi- nyinshi ziruta n'abanyarwanda bose bamenyeraho yuko hari igihugu cy'u rwanda kuba rero igihugu cy'u rwanda dufite ubuyobozi bwiza dufite kondisiyo zishobora gutuma abantu baza gukora bizinesi hano mu karere kandi bakazikora bakorera no mu rwanda bizatuma abashinwa benshi bari barabuze uko bagera aha ngaha baboneraho bakavuga bati eee burya hari igihugu cy'u rwanda na perezida wacu yaragisuye reka tujyeyo turebe ukuntu bimeze kandi no mu baba bazaba bazanye nzi neza yuko bajya kuva hano perezida iyo agiye ahantu agendana na delegasiyo nini bajya kuva hano hari ubufatanye abanyarwanda bakora bizinesi bakora ibintu bitandukanye bamaze kugirana na kontakiti n'imikoranire bamaze kugirana na delegasiyo yazanye na perezida ariko atari n'iyo delegasiyo gusa na nyuma yaho hari abandi benshi bakomeza baza uko baza rero nk'uko yakomoje ku muturage wo hasi umuturage wo hasi iyo baje bakinvesitinga mu rwanda cyangwa se abanyarwanda bagakorana nabo bizinesi bagakora inganda ziciriritse bagakora n'inganda nini ndetse abo baturage nibo babyungukiramo kuko babona amafaranga niyo batabona amafaranga ngo babone akazi abo bashinwa baraza bagasora iyo basoze leta imisoro ikoramo ibikorwa bitandukanye imihanda amavuriro amashuri bivuze ngo uruzinduko aba ari imibanire myiza ariko inyungu zavuye mu ruzinduko ziramanuka zikagera ku muturage wo hasi utashoboye no kubona n'uwo perezida
bwana higaniro twari twakomoje ku bijyanye n'ishoramari n'indi mishinga ubushinwa bushora ku mugabane wa afurika abenshi bavuga ko iyo mishinga cyangwa se iryo shoramari rifasha ubushinwa kugabanya ibyakwitambika intego zabwo zishingiye ahanini kuri politiki n'umutekano hakaba n'impungenge z'uko ubushinwa bukomeje kubikamo afurika amadeni ibyo bigatuma ubushinwa buzakomeza sinabyita kwiba cyangwa se gutwara ibintu byinshi bituruka ku mugabane wa afurika kurusha ibyo afurika yunguka biva mu bushinwa
icyo ngicyo yenda icyo nabivugaho icyenda icya mbere kuri iki uvuze ngo ubushinwa bukaba bwabikaho amadeni menshi akomeye ibihugu bya afurika ntabwo ubushinwa butanga ideni ku gihugu kitabyemeye aho ngaho hazamo ubushishozi nanone bw'abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo muri afurika ukavuga uti niba baduhaye loni cyangwa se inguzanyo ese tuzayishyura mu gihe kingana iki ese icyo tuzakura muri iyi nguzanyo kizamarira iki abaturage ese gifite ubushobozi bw'uko ashobora kuzavamo amafaranga azishyura ya nguzanyo twafashe kubera yuko nkeka ko n'umuntu ku giti cye nta muntu wanga gufata ideni ariko ufata ideni ubaze neza ukavuga uti iri deni rizamviramo ayo kwishyura ideni nticyazemo n'inyungu mwumva rero ntacyo byaba bitwaye ideni ribaye ry'igihe kirekire rizamo n'inyungu zizayishyura ndetse akagira n'icyo dusigarana
akenshi impamvu ibihugu byinshi bya afurika byemera n'ayo madeni ni uko ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ahenshi amadeni yabyo cyangwa se inkunga zabyo zizana n'amananiza tuvuge nk'urugero bakavuga ngo mugomba kugira imiyoborere myiza mugomba guharanira uburenganzira bwa muntu ariko ibyo ahanini igihugu cy'ubushinwa ntabwo kibisaba
ntabwo ari ibyo gusa ahubwo uretse n'ayo mananiza hari n'ibiza bigutegeka ngo ideni tuguhaye urarikoresha iki n'iki ibihugu by'ubushinwa rero igihugu cy'ubushinwa cyo uko bimeze ushobora kwigira umushinga ahubwo ukavuga uti ideni nshaka n'iryo gukora uyu muhanda ideni nshaka n'iryo kubaka urugomero n'uru yenda urugero rw'amashanyarazi ukawubagezaho bakiga niba koko urwo rugomero rufite inyungu ruzatanga kandi ruzashobora kuvamo ibizishyura rya deni bakaguha amafaranga ariko ariho witeganyirije uwo mushinga ariho bitandukaniye cyane n'ibindi bihugu bitandukanye bimwe na bimwe byo mu burayi biza bikaguha ideni bikavuga ngo ugomba kwikoresha iki n'iki kandi n'ubundi uzaryishyura
urakoze cyane teo nesite higaniro reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika samuel wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ni bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ego mwakoze kumpa ijambo nagomba mbaze uku kuntu imyitwarire ya politike y'ubushinwa tubona ko itandukanye cyane n'abo twita aba ogisidanto cyangwa nk'abanyaburayi nagomba mbaze nti mbega byoba bifise ingaruka ku kungene bariko baratera imbere mu by'ubutunzi kuko turabona ko bobo ibya politike y'ibihugu byo muri afurika cyangwa iby'agateka ka muntu menga ntacyo bakunda kubivugaho tubona bashyira imbere cyane cyane ibyo gutera imbere mu bucuruzwa bwabo cyangwa mu butunzi bwabo nagira mbaze rero uwo muhinga nti mbega iyo politike yabo yoba ifite ingaruka kuri ubwo butunzi bw'ubushinwa murakoze urakoze cyane samuel bwanahiganira
arakoze samuel bujumbura avuze ati abashinwa iyo baje mu gihugu ntabwo bajya cyane mu bigendanye na na politike ngo batangire bavuge ngo mwe ntabwo tubaha ibi kubera yuko tubahiriza uburenganzira bwa muntu ntabwo tubaha ibi kubera ko mukora ibi mu by'ukuri niko bimeze abashinwa bafite politike nubwo navuze yuko ntazi politike cyane ariko ngeragereje mu byo nasomye bafite politike itandukanye cyane n'iy'ibihugu by'uburayi aho bativanga muri politike y'ibihugu bagiye gukoreramo bivuze ngo abanyapolitiki hagati yabo bafite uko bivuganira ariko ntabwo baza ngo baguhe impano cyangwa se baguhe ideni batangire kukubwira kugutegeka ngo urayikoresha gutya na gutya kubera yuko politiki yawe imeze gutya na gutya abashinwa rero yaravuze ngo ese iyo politiki yabo yaba ifitanye isano n'iterambere bagezeho nkeka yuko bishobora kuba binafitanye isano kubera yuko burya uko utwara ubushobozi bunini mu bikorwa runaka ushaka gukontrolinga cyangwa se kugenzura ibindi bihugu uko bikora kugenzura politiki yabo n'ubundi hari amafaranga menshi agenderamo ntabwo icyo nakivugaho ibintu byinshi cyane cyangwa se numvishe neza ikibazo yabajije ariko nkeka yuko abashinwa batera imbere cyane nkeka ko kugera uyu munsi bari ku mwanya wa kabiri mu bukungu bwo ku isi niko bimeze nkeka ko batera imbere cyane kubera yuko bibanda cyane ku gukora kurusha uko bibanda cyane muri politike y'ibihugu bitandukanye iri interinasiyonari politike interinasiyonari barayikora ariko bayikora ku rwego rubafitiye akamaro bativanze cyane mu tuntu duto dutoya tw'ibihugu bitandukanye hari n'abibaza kuko imishinga myinshi iyo uyirebye ubushinwa bushora muri afurika haba kubaka imihanda izo za gari ya moshi usanga hafi mirongo icyenda ku ijana y'abakozi bakora kuri iyo mishinga ni abashinwa abantu bakavuga ngo kuki iyo mishinga isa nk'aho idaha abanyafurika akazi kandi aricyo yakabaye ikora
icyo nacyo mbona ishobora kuba ari sitarategi cyangwa se uburyo ubushinwa bukoresha kugira ngo bushakire igihugu cya abaturage babo akazi kubera yuko iyo batanze amafaranga bakavuga bati kampani y'abashinwa niyo igiye gukora ako kazi noneho iyo kampani ikizanira n'abaturage b'abashinwa bakaza gukora ako kazi ndetse n'akadasa w'ubumenyi cyane bakabazana bivuze ngo igihugu cy'ubushinwa kiba kibyungukiyemo n'amafaranga turi iwabo aho rero ni akazi k'ibihugu bibona izo nkunga cyangwa se bibona izo nguzanyo gushyiraho polisi sinzi uko nazita mu kinyarwanda cyangwa amategeko gushyiraho amategeko avuga ngo niba dufashe amafaranga mu bushinwa tugiye gukora umushinga uyu n'uyu abagiye kuwukora turabategeka yuko umubare runaka ugomba kuva muri iki gihugu tubwe tukavuga tuti uzakoresha abashinwa ku rugero rutarenze mirongo itatu ku ijana nabwo higanjemo ubumenyi ubona butaboneka ku isoko ryo muri icyo gihugu niba ari mu rwanda ryo mu rwanda abandi mirongo irindwi ku ijana babe ari abakozi ba hano rukari aho rero numva ntabwo ikibazo cyane cyaba kiri ku bashinwa ikibazo cyane cyaba kiri ku bihugu bibona iyo nkunga urakoze cyane bwana teoneste higaniro kuri telefoni dufite kandi basheri wiriwe neza
yego mwiri uri hehe
ndi mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo mfite cyerekeye ndashaka kubaza umutumirwa atugereranyirize imihembere y'abakozi bo mu bushinwa nabo n'ukuntu bahemba muri afurika iyo urebye muri afurika usanga bahemba amafaranga makeya cyane ikindi nanone atubwire ni iki giha abashinwa ubudahangarwa kuko akenshi hamwe na hamwe usanga bahondagura abakozi nta kintu bitayeho bakora iki
bakubita abakozi abakozi barabakubita cyane babahemba amafaranga makeya nyine ugatubwira ukuntu mu bushinwa bahembwa n'ukuntu bahemba muri afurika ndetse n'ikintu kibaha ubudahangarwa bwo kuza bagakubita abakozi kuko akenshi na kenshi usanga abakozi ku mashati birirwa babakubita
urakoze cyane bashir bwana higanira
arakoze bashir ku kibazo wabajije abazi ibibazo bibiri icya mbere avuze ku bigendanye n'umushahara abashinwa batanga muri afurika icya kabiri avuze ngo ngo ikibaha ubudahangarwa ubudahangarwa bwo gukubita abakozi icyo cyo ntabwo nakivugaho cyane ariko nta n'ubwo bafite niba banabikora ni amakosa ahubwo ikibazo cyaba kiri mu bakozi niba bakubitwa bakabyemera ntibajye kubaza ubuyobozi kuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo guhohotera undi icyo rero numva atari ikibazo nagira icyo mvugaho nta udahangarwa nta muntu n'umwe ufite ubudahangarwa bwo guhohotera undi ikigendanye na na sareri cyangwa se umushahara batanga ubundi ntabwo nagereranya no mu bushinwa kubera ko biterwa n'akazi kose ukora ariko mu bushinwa ikintu gihari ni uko muri rusange umushahara waho uri hasi ahari mujya munabibona yuko inganda zimwe na zimwe zagiye zimuka zikava mu bihugu byazo zikajya mu bushinwa kubera yuko ziba zigiye gushaka reba hasi cyangwa se abakozi bahendutse bafite umushahara wo hasi bakaba bashobora gukora bagaporodusinga ibyo bari bakeneye guporodusinga kandi bakabiporodusinga ku giciro kiri hasi kubera yuko babonye abakozi b'izo nganda ku buryo buhendutse nkeka ko rero hari ibyo baza bagendeyeho bakarebera kuri sareri y'iwabo bakaza no kuyitanga hano kandi hari igihe burya ibihugu bya afurika nubwo dukennye ibyinshi iyo urebye umushahara w'umukozi uri hasi akenshi uba uri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'umukozi wo hasi wo mu bushinwa amafaranga abona
hanyuma se
komeza muri rusange uko nabivuga muri rusange uko nabivuga abakozi bo ku rwego rwo hasi mu bushinwa barahendutse cyane kuko umukozi wo ku rwego rwo hasi muri afurika ahembwa nkeka ko rero ariyo mpamvu usanga na hano bihagera abakozi bo ku mashansiye cyane cyane abo mu mihanda abashinwa bagenda bakoresha ugasanga barabahemba makeya kurusha uko abakozi babitekerezaga ari naho cya kibazo wahoze umbaza mbere bahera bazana abashinwa iyo azanye umushinwa hano aramuzana akamwubakira za nzu zo kuri shansiye akabamo karere n'ubundi amuhemba umushahara ungana nk'uwo yari kumuha mu bushinwa nta kintu amurengerezaho kandi akenshi nibyo navuze uba uri hasi uwo wabona hano mu rwanda cyangwa se uwo wabona mu kindi gihugu cya afurika mu bihugu bitandukanye akabazo higaniro iyo muri mu bushinwa nzi ko mu bindi bihugu tuvuge nk'urugero nka hano muri leta zunze ubumwe za amerika umunyeshuri w'umunyamahanga n'ubwo aba arimo kwiga hano hari amasaha make aba yemerewe gukora nk'abanyeshuri b'abanyafurika tuvuge nk'urugero mwebwe b'abanyarwanda mwagiye kwiga muba mufite uburenganzira bwo gushaka akazi mugakora
mu mategeko y'ubushinwa umunyeshuri uri kwiga afite scholarship ntabwo afite uburenganzira bwo gukora ndetse birahanirwa iyo bagufashe ufite kontara waragiye gushaka akazi urabibazwa
hari n'ikindi nakunze kumva ngo iyo mugiye kwigayo ntabwo ari kenshi munagira n'amahirwe yo gutembera mu gihugu cyangwa se mujye mu byaro murebe uko hifashe ngo kenshi musuraho babategetse cyangwa se babajyanye gusura
ibyo ntabwo ari byo iyo ufite ubushobozi ushobora gusura aho ushatse hose kubera ko nagiye mbayo amavakansi maremare nk'amezi abiri iyo ufite ubushobozi ufata tereni cyangwa se ugafata indege cyangwa se ukajya no gusura bagenzi bawe yaba ari mu cyaro cyangwa mu mijyi itandukanye urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika tsiyeri wiriwe
mwiriwe neza edi uri hehe
ibujumbura mu ikibazo cyawe
oya ahubwo ni itsindiro edi ariko ndumvira ibyo umuntu ibyo ariko aravuga byose nibyo birumvikana iyo tumaze kubona bajyama bagasiga imitahe hano mu gihugu ari mu bihugu by'iwacu bya afurika hanyuma tuba tuzi yuko abantu benshi bagiye kuronka akazi cyose ni cyiza kandi nibaza ko ari n'ikintu cyafasha afurika kugira itere imbere ariko rero iyo numvise ngo baraza umwanya w'umuti ndabishima cyane kubera ko iyo bashyira baje iwacu tuba tuzi ko ikintu cya mbere kibanza ni uko ushobora kuhagura isoko yabo amabashyize ibidandazwa bita bidandazwa byumvikana neza ko biba ari ibiryo biva mu bushinwa byumvikana ko ya ma entreprise y'iwacu amwe tuba tugomba yuko atera imbere ntashobora gutera imbere kubera hanze ibindi bikomeye bijya biva mu bushinwa kandi bizimbutse rero bikanasiga mbere bikanambabaza gatoya kubera ko mu byo bahingura cyangwa mu byo bakora byinshi babihingura bahereye kuri matiyeri purumiyere bakuye iwacu rero ni byo ko bajya ino bagashinga imitahe hanyuma bagashobora gutanga ubuzi ku banyafurika ni ikintu cyiza ndagishima ariko abategetsi b'iwacu bajye bagaba bajye bararaba neza kuko nibaza ko muri bino bintu bya diporomasi hobamo ikintu caganyaganya ko n'imiburiburi wowe uwo aje agakora ikintu mu gihugu iwawe nimba ari cyo yungutse nawe ukagira icyo wungutse muga ntibaze hanyuma ngo twebwe tugire kunapfisha ama entreprise yacu ntihagire ikintu na kimwe tugira twunguka hanyuma nabo bate bazana n'abakozi babo ari bo bahashira gusa rero rero ndavuga nti muri bino bintu nibaze nibaze mugabo habe kwitonda cyane kuko abashinwa iyo baje turamaze kubona ko afurika bayifatiye rwose ariko nta kindi barondera ahanini ni ukwagura isoko n'iby'amatiyeri poromiyeri rero gituma rero navuga ni abategetsi ntibagende bitonze murakoze cyane urakoze tsiyeri bwana igani hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya tsiyeri mu burundi
ibyo avuga ndakeka ari byo cyane cyane ko nk'uko abivuga nanjye kare nari nabikomojeho matiyeri poromiyeri cyangwa se robo matiriyo z'ibyo bakora byinshi kandi binagaruka tukongera tukabigura muri afurika ziba zavuye muri afurika n'ubundi byaba byiza rero nk'uko abivuze baje bakabikorera hano ndetse n'abanyagihugu cyangwa se abanyafurika bakabona akazi bagakora muri izo nganda zabo n'ibintu kubera yuko haba hatabayeho taransiporo ndende ibintu byo baba bari gukorera hano byahenduka kurushaho ikindi yenda akomojeho nacyo nari nakivuzeho cy'uko ari abanyapolitike ari n'abandi bose babigiramo uruhare mu masezerano yo tugenda dukora hari ubwitonzi tugomba kugenda dushyiramo nk'uko nabivuze tuvuge niba usinya amasezerano yenda ukavuga uti muze mutwubakire ibi n'ibi n'ibi ugashyiramo uti mu bakozi muzashyiramo mirongo itatu ku ijana bazaba abashinwa ariko mirongo irindwi ku ijana babe abanyafurika cyangwa se babe abanyarwanda cyangwa se babe abarundi bitewe n'aho umushinga uri ariko iyo utabitekereje uri umuyobozi cyangwa se ushinzwe ibyo ngibyo icyo gihe ashobora no kuzana mirongo inani ku ijana ugasanga abahaye akazi baho ngaho ni bake cyane
hanyuma se higaniro ndabizi ntabwo uri umuhanga muri ibyo muri politiki cyangwa iki ariko muri iyi minsi tuvuge nk'urugero mu gihugu cy'u rwanda barimo barateza imbere ibyo bise made in rwanda ariko nanone ukabona ko hari na politiki y'uko ubushinwa bukomeza gushora imari yabwo mu gihugu cy'u rwanda icyo gihe ubona inganda zo mu rwanda zizashobora koko guhangana n'ishoramari riva mu bushinwa cyane cyane ko ibintu biza mu rwanda biza biri ku giciro cyo hasi cyane
urakoze redi icyo icyo icyo nakivugaho ni byiza cyane ahubwo ko twakorana neza imibanire ndetse n'ubufatanye hagati y'u rwanda n'ubushinwa yanashingira cyane kuri ibyo bintu by'inganda kubera yuko abashinwa bafite urwego bagezeho mu nganda bahereye ku nganda ntoya n'iziciriritse kandi ku bw'amahirwe uyu munsi politiki y'ubushinwa niyo kwegisipotinga cyangwa se kujyana mu bindi bihugu inganda ntoya ahubwo bagasigara bateza imbere cyane inganda nini ni ukuvuga ngo ubwo mu rwanda twebwe dushaka kugira ngo tukiri ku rwego rwo gutangira made in rwanda tugatangira ku nganda ntoya ndetse tukazamuka no ku ziciriritse n'inini abashinwa bo barashaka uburyo inganda ntoya zaba egisipoti zikajya gukorera mu bindi bihugu cyangwa se zikagira ubufatanye n'ibindi bihugu cyane cyane ko izo nganda ntoya ni nazo zikoresha raw materials nyinshi zitandukanye ziba zavuye muri ibyo bihugu wumva rero aho ngaho ntabwo hazabamo hagombye kubamo guhangana ahubwo twagombye kureba abafatanyabikorwa beza cyangwa se good partners muri mu kugira ngo tuzamure iyo segiteri yacu ya manufacturing cyangwa se y'inganda noneho niba nshaka gukora uruganda rwo gukora ibintu runaka nkahera kuri wa mubano mwiza dufitanye n'ubushinwa cyangwa se n'abashinwa dufitanye contact bafite investment zingana gutya ndetse bafite na tekinoloji ngewe nashoboraga kuba ntari bumenye hanyuma noneho tukumvikana uburyo tugiye gukora tugakorera mu rwanda kuko icyo gihe weho uri mu rwanda uba ufite uzi porosedire uzi icyo bisaba uzi ahari ubutaka uzi aho inganda zigomba kujya ntabwo uba umeze nk'umushinwa uri hariya ariko akavuga ati uruganda ndarushyira mu rwanda ndetse ndarushyira hehe ndahera hehe bivuze ngo buri gihe iyo habayeho ubufatanye bwiza hagati y'umushinwa tekinoloji ufite n'ubushobozi yenda ubushobozi bw'umushobora gufatanya akazana mirongo itanu mirongo itanu ariko bigaragara yuko iyo ukoze uruganda uba utejeje imbere igihugu uba utejeje imbere abanyarwanda utanga akazi ndetse ugatuma n'ibintu porodusinze hano rokari bihendutse kurusha uko byavanwa mu bushinwa hanyuma se bwana higaniro muri iyo myaka itanu wamaze mu gihugu cy'ubushinwa iyo wumvishije abashinwa ugasoma amateka y'ubushinwa ubushinwa kugeraho bugeze ubu ngubu bubikesha iki ubu dore ko ari cyo gihugu cyiza ku mwanya wa kabiri nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika mu bijyanye n'ubucuruzi
urakoze cyane iri ubushinwa icyo navuga bubikesha cyane cyane ni komitimenti cyangwa se kwiyemeza umuhati abashinwa umuhati abashinwa bahereye kera basa nk'aho bafungiranye mu gihugu cyabo ariko mu myaka igera kuri mirongo ine n'itanu hari ishize baje kopeninga uzareba nusoma amateka y'abashinwa cyangwa se n'inganda zitandukanye zo mu bushinwa zitaturutse mu bindi bihugu uzasanga zaragiye zihera mu ngo z'abantu umuntu agatangira akora akantu gatoya akagenda yimpuruvinga cyangwa se yongera yongera uyu munsi akaba ari uruganda runini ndetse ruri mu za mbere ku isi aho rero aho byagiye bihera ni nabyo navugaga kandi na mbere hose tukiri n'abana n'abantu ko bagiye bakora urabizi baravugaga bati abashinwa barakora bakora amanywa nijoro baza gukora umuhanda ugasanga niba abantu bakora bataruhuka ikintu cya mbere navuga cyateje imbere ubushinwa ni ugukora kandi bagakora bari komitidi bafite umuhate
urakoze cyane higaniro reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika jean claude wiriwe
wiriwe uri hehe
ndiguruka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma ni mu murenge wa gasana mu kagari ka terwa mu mudugudu wa rurema ya mbere ikibazo cyawe
baje kumushimira ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga tubashe gutanga amakuru kandi natwe mukatugezaho amakuru meza avugwa hirya no hino ku isi bazi ikibazo cyawe jean claude
ikibazo cyanjye nk'uko nta insanganyamatsiko twayibonye kandi twabyumvishe natwe twishimiye kuba perezida w'ubushinwa agiye kuza mu gihugu cy'u rwanda kuko n'ubundi imishinga yose iri gukorwa hano mu karere ka ngoma ari gukorwa n'abashinwa ubwo ni ukumva rero ko ari iterambere u rwanda rukomeje kwihutishwa kandi n'abashinwa nabo bakomeje kudufasha mu iterambere ni ukuvuga ngo hano mu karere ka ngoma hagiye kubakwa sitade iyo sitade igiye kubakwa ni umushinga ugiye kubakwa ni abashinwa bagiye gutanga akazi urubyiruko rukabasha rwo kubona akazi kandi twifashishijemo n'abo bashinwa nibo nibo bagiye kubaka iyo sitade ariko bazayubaka natwe baduhemo akazi ubwo uri kumva rero nka perezida w'ubushinwa yaje mu gihugu cy'u rwanda areba nk'ahantu nk'amwe hamwe haba hakeneye ibikorwa remezo akabasha gusinya amasezerano na nyakubahwa perezida wacu w'igihugu cy'u rwanda paul kagame bikabasha nabyo gukomeza bizamura abaturage mu iterambere ibyo rero urumva ko kuza mu gihugu cy'u rwanda twabyakiriye neza cyane ni iby'agaciro ku banyarwanda muri rusange bitewe n'uko natwe dukomeza kwizamura mu bukungu bw'u rwanda
urakoze cyane jean claude ingoma mu burasirazuba bw'u rwanda ndibaza ko wowe byariye ibitekerezo uduha n'amakuru higaniro ukurikije imibanire y'u rwanda n'ubushinwa nk'imishinga ikomeye ubushinwa bufite mu rwanda yaba ari nk'iyi
urakoze cyane edi sinzi niba umbwira imishinga igendanye na kooperasiyo hagati y'ibihugu n'ibihugu cyangwa se imishinga y'abantu ku giti cyabo iyo ushobora kuvugaho
nk'uko nari nabivuze politiki y'ubushinwa itandukanye cyane na politiki y'ibihugu byinshi byo mu burayi usanga hano koko harimo imishinga itandukanye navuga nk'imishinga igendanye n'imihanda abashinwa bafite imihanda myinshi hano mu gihugu barimo kubaka of course birumvikana ko amafaranga amwe n'amwe aba yaturutse muri leta andi nayo agaturuka kuri za nguzanyo twagiye tuvuga ariko n'izo nguzanyo nubwo ari iza leta akenshi iyo ugiye gutanga isoko ryo kubaka imihanda usanga akenshi amasoko atwarwa n'abashinwa kubera yuko nibo babifitemo uburambe bazi kuyikora bakayikora neza kandi bakayikora vuba
bivuze ko nabo basigaye batsindira amasoko y'u rwanda
abashinwa nabo basigaye batsindira amasoko y'u rwanda nta nubwo ari imihanda gusa no muri energy ari nayo nkoramo abashinwa bafitemo amasoko menshi atandukanye kandi yo gukora guteza imbere ibikorwa remezo bigendanye no gutanga amashanyarazi hanyuma uretse ibyo byo gukora nka ba rwiyemezamirimo cyangwa aba contractors mu mihanda mu bwubatsi mu mashanyarazi yenda cyane cyane mvuge no ku bwubatsi nka mirongo icyenda ku ijana y'ubwubatsi kigali urabona irimo iratera imbere ibigo bya leta birubaka abantu ku giti cyabo abashoramari barubaka amazu yose yubakwa i kigali yenda nka mirongo icyenda ku ijana amanini yubakwa n'abashinwa na kompanyi z'abashinwa bivuze rero ko hari experience nubwo baza baje gushaka amafaranga ariko hari na experience cyangwa se ubunararibonye bagenda baha amakompanyi ari lokali asanzwe y'abanyarwanda mu minsi itaha nayo akazafatiraho akazaba ashobora gukomezaho agakora ibikorwa nk'ibyo cyangwa se akajya kubikora mu karere ibindi bikorwa abashinwa bafitemo cyangwa se bateramo inkunga mu rwanda cyangwa se bafitemo navuze yuko nari umunyapolitiki ibyinshi ntabwo nabimenya ariko buriya birahari byinshi ariko nk'umuntu uhagarariye abanyeshuri bize mu bushinwa dufitanye n'umubano wihariye na ambasade y'ubushinwa mu rwanda iyo tuganira nabo dusanga bafite ibikorwa bitandukanye ari mu buvuzi ari mu bigendanye n'imyidagaduro muri sekita zose nyinshi zo mu rwanda abashinwa bafitemo ibikorwa mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ntabwo navuga imibiri yatuma ngo mu buvuzi ni aha n'aha cyangwa se mu burezi ni aha n'aha cyangwa se mu myidagaduro ni aha n'aha ariko nk'uko mbikubwiye aho hose mu myidagaduro mu buvuzi mu masomo cyangwa se mu bumenyi aho hose abashinwa bafitemo ibikorwa kandi bigaragara hanyuma se iyo murebye mubona hari igihe kizagera bimwe mu bihugu bya afurika bikavuga ngo ubu ngubu aho tugeze dushobora kwibeshaho nta nkunga y'ubushinwa tugikeneye cyane ahubwo reka dukorane nk'abafatanyabikorwa nyabo
ibyo birashoboka cyane ibyo birashoboka cyane bipfa gusa guterwa na politiki y'igihugu ndetse natwe nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abaturage b'abanyafurika tugashyiraho wa muhate navuze w'aho abashinwa baburiye ibyo ndabivugira ko ku bashinwa byarashobotse ubu inkunga babona ntabwo ari inkunga nyinshi kandi bafite n'iyo batazibona bafite ubushobozi bwo kuba bakwibeshaho ndetse bakagira na patanashipu n'ibihugu cyangwa se imibanire n'ibihugu ishingiye kuri ya wini wini koparesheni twahoze tuvuga ariko ntabwo bakiri kuri rwa rwego rwo gukenera inkunga kandi babigezeho bavuye hasi cyane ndetse hari kurusha aho twebwe nk'abanyarwanda cyangwa se abanyafurika turi uyu munsi ibyo rero bigaragaza yuko natwe dushyizemo ubushobozi n'ubushake n'umuhate twabigeraho kandi mu gihe kitari kirekire cyane kuko nk'uko nari nabigusobanuriye mbere abashinwa ibyo bagezeho bagezeho uyu munsi babigezeho mu gihe kitarenze imyaka mirongo itanu ishize
wavuze ko ukora mu bijyanye n'ibikorwa remezo ibijyanye n'ingufu ingufu ni kimwe mu bibazo byugarije igihugu cy'u rwanda u rwanda niba rwifuza kugera ku byo rwifuza kugeraho haba kubaka imihanda iterambere rikomeye rugomba kuba rufite amashanyarazi iyo urebye icyo kibazo ubona cyazakemuka nka ryari
urakoze cyane ebi ikibazo cy'ingufu mu rwanda twaragihoranye kuva mu bihe byashize ariko uko navuga uyu munsi ntabwo situwasiyo ikimeze nka mbere kirimo kiragenda gikemuka kubera yuko yenda uhereye nko ku ku bantu bashobora kugezwaho n'amashanyarazi yenda iby'inganda n'ibindi turabizaho nyuma uzi yuko mbere kuva nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ibihumbi bibiri na gatatu twari dufite abantu bagerwaho n'amashanyarazi batarenze barindwi ku ijana ariko uyu munsi dufite kugera kurenga kuri mirongo ine na kabiri ku ijana byumvikana yuko mu myaka cumi n'umunani ishize cyangwa mu myaka cumi n'itanu ishize abantu bagerwaho abanyarwanda bagerwaho n'amashanyarazi bashoboye kwikura kwikuba inshuro nyinshi ariko nanone icyo nakwita sinzi uko mu kinyarwanda twakwita ariko ni pawa kwayiti ni ukuvuga ngo umuriro twabonaga uko wabaga umeze gucika n'uwufite yashoboraga kuwubona ariko nyuma y'isaha ukaba uragiye nyuma y'iminota mirongo itatu ukaba uragiye nyuma y'iminota makumyabiri ukaba uragiye ubu ngubu ibyo bibazo byose bigenda bikemuka ikindi cya kabiri ni uko nk'uko babivuze ari ibikorwa remezo ari inganda ari ibindi byose bishobora gukorwa mbese mu by'ukuri kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse n'ubukungu bw'igihugu akenshi umuntu abureba ku kunga ku ngufu z'amashanyarazi igihugu gikoresha cyangwa se gishobora gukonsuminga ibyo rero nabyo ukurikije urwego rwo turiho kiriya gihe icyo gihe twari dufite umuriro utarenze megawati zigera kuri mirongo ine hagati ya mirongo ine na mirongo itanu uyu munsi dufite megawati zirenga magana abiri ho gatoya magana abiri na cumi n'izindi kandi urabona yuko imyaka ishize ari mikeya ubwo rero nkaba navuga ngo mu rwego rw'ingufu mu rwego rw'amashanyarazi munsi ntabwo duhagaze nabi kandi leta ndetse n'ikigo cya reg na minisiteri y'ibikorwa remezo muri rusange dufite intego y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abanyarwanda bose bazaba bagezwaho n'amashanyarazi ariko atari no gucana gusa cyangwa se guteka ahubwo n'inganda n'amashanyarazi tugakomeza kureba uburyo igiciro cyayo cyazagabanuka ku buryo inganda zizashobora kwiyongera ndetse amashanyarazi agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bibyara inyungu bitanga akazi umuntu ntazajya yumva yuko afite amashanyarazi kugira ngo acane byonyine ubwo rero muri rusange uko nabivuga hari aho twavuye hari n'aho tugeze kandi hatari habi cyane n'ubu turacyashyiramo ingufu nyinshi cyane ku buryo nk'uko bari baje uvuga ngo ikibazo kizakemuka ryari ndumva kirimo kirakemuka ndetse tugeze nko kuri turenze ibyo ari byo byose twarenze mirongo itanu ku ijana kandi hafi icyo gihe twari turi nko kuri icumi ku ijana cy'ibibazo dufite muri energy cyangwa se mu ngufu uyu munsi rero nakwizeza yuko mu mwaka utarenze ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu nkeka ko ikibazo cy'amashanyarazi cyangwa se cy'ingufu mu gihugu kizaba cyarakemutse burundu ubwo ndabihera ko ari muri electrification cyangwa se mu kugeza amashanyarazi ku baturage hirya no hino mu gihugu hari imishinga myinshi iri gukorwa kandi izaba yararangiye mbere y'uwo mwaka nk'uko nabivuze makumyabiri makumyabiri na kane abanyarwanda bose intego ihari ni uko bazaba bafite umuriro ariko noneho no mu rwego rw'ingufu muri rusange zo tubona dufite dufite imishinga myinshi minini n'imitoya iri gukorwa uyu munsi ku buryo ingufu zizavamo zizaba zifite ubushobozi bwo kuba zakora ibikorwa bizaba bihari mu gihugu kugera icyo gihe urakoze cyane bwanahiganiro twari dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika ariko araducitse kuri telefoni bwanahiganiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushinwa bwemereye afurika miliyari hafi mirongo itandatu z'amadolari mu gihe cy'imyaka itatu ni inguzanyo icyo gihe perezida Xi Jinping yavuze ko igamije ubufatanye mu ishoramari hagati y'ubushinwa n'igihugu n'ibihugu bya afurika iyo myaka itatu irimo kurangira ese wibaza ko muri uru ruzinduko perezida w'ubushinwa arimo kugirira ku mugabane wa afurika dore ko azasura igihugu cya senegal asura u rwanda rwanda ajye muri afurika y'epfo aho azajya mu nama ihuza ibihugu bya brazil ubuhinde ubushinwa ndetse na afurika y'epfo ubona hari indi nkunga perezida w'ubushinwa ashobora gutangaza ku mugabane wa afurika
birashoboka cyane birashoboka cyane kubera yuko nk'uko nabivuze afurika ubushinwa bufite interesi cyane cyangwa se inyungu nyinshi mu gukorana na afurika neza kubera yuko afurika ni ikigega cyayo ariko kugira ngo izashobore kugirana umubano urambye na afurika ni uko izakomeza no gufasha ibihugu bya afurika bifite ubushobozi bukeya bigashobora gutera imbere kuba rero Xi Jinping yaremeye inkunga ya miliyoni igera muri mirongo itandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe cy'imyaka itatu none imyaka itatu ikaba ni miliyoni miliyari miliyari mirongo itanu miliyari mirongo itandatu imyaka itatu ikaba irarangiye ntabwo nzi sitasi niba ayo mafaranga yose yararangiye ariko ndizera yuko niba ayo mafaranga yararangiye ku gushyirwa ku mishinga itandukanye mu bihugu bya afurika bitandukanye muri iki gihe ari kugera mu rwanda ashobora no kutabivuga yuko ari inkunga ahaye afurika yose muri rusange ariko ndizera ko muri ibyo bihugu bitandukanye azagenda ageramo harimo n'u rwanda hari inkunga zitandukanye n'ubundi azagenda yemerera ibyo bihugu
urakoze cyane ikindi wavuze ni uko imibanire y'afurika n'ubushinwa iri mu ngeri zitandukanye wavuzemo ishoramari amashuri ariko harimo n'umuco mu bijyanye n'umuco tubwire muri makeya imibanire y'afurika y'ibihugu bya afurika n'ubushinwa mu bijyanye n'umuco
ku bigendanye n'umuco ku mibanire y'afurika n'ubushinwa urabona ubushinwa niba bushaka kwinjira muri afurika cyane ni nako bugenda bushaka kwinjiza umuco w'ubushinwa mu bihugu bya afurika cyangwa se mu banyafurika mu buryo butandukanye ni naho uzasanga hari amashuri menshi nk'uko mu rwanda ubu hari yitwa confucius institute nibwo uzasanga hari amashuri menshi n'ibigo bitandukanye byagiye biza bigashingwa muri afurika cyangwa se mu bihugu bya afurika kugira ngo bijye byigisha ururimi rw'igishinwa burya umuco akenshi uhera ku rurimi kandi niba turi kubona abashinwa bari kwinjira cyane ku isoko rya afurika ku isoko ry'u rwanda kugira ngo ukorane nabo neza ni uko ugomba kuba uvuga ururimi rwabo niyo mpamvu rero n'ibyo bigo byagiye biza fagiti y'uko byonyine bazanye ibigo bizajya byigisha igishinwa bikakigishiriza ahangaha bagashyiramo abashinwa bakaza bakigisha ku mafaranga makeya mu buryo bwa mbere bwo kwigisha umuco cyangwa se kwinjiza umuco wabo mu banyafurika kandi uretse n'ibyo ngibyo byo kwiga ururimi hari n'iyindi mico igenda itandukanye bagenda bigisha ariko umuco kugira ngo uhindure umuco w'umuntu cyangwa se winjize umuco wawe mu wundi muntu ni ibintu bigenda buhoro buhoro ntabwo ari ibintu byaza ako kanya
hanyuma se mu bijyanye n'ururimi bifata nk'igihe kingana iki kwiga nk'izo ndimi zo mu bushinwa ndibaza ko ari mandarini na kantoneze
mandarini cyane ni rwo rurimi nasiyonari ni rwo abashinwa benshi bakoresha ni narwo ruri ku rwego rw'igihugu urebye yenda ngewe ubwanjye nize mu rurimi rw'igishinwa amasomo yanjye nayakoze mu rurimi rw'igishinwa ariko navuga yuko mu gihe ki iyo ushyizeho umuhate nk'uko twabivugaga mu gihe kigeze ku mwaka umwe n'igice uba ushobora kuba uvuga igishinwa neza cyane cyane ko uba ubabamo ari noneho bwo gusa ukoresha gusa bivuze yuko ukoresha ingufu nyinshi zishoboka kandi buri gihe aho uri hose uba ufite ikintu uri kwiga ngo kandi babaha n'amazina
abashinwa iyo ugize izina ryawe barihindura mu gishinwa nicyo gihugu hari gifite umuco wo guhindura izina basata izina ryawe uko uri uri porononsa cyangwa se uko urivuga bakarihindura mu gishinwa higanira ubwo bahise bakwita nde
higanira ubu ubwo bifite mu gishinwa uko byandikwa
teonesite higaniro mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none ahanini cyibanze ku mubano w'ubushinwa n'ibihugu bya afurika iyo ugereranije abanyeshuri b'abanyarwanda bamaze kwigira mu bushinwa bangana gute
mu by'ukuri ntabwo nakubwira umubare egisagitoma ariko nkeka ko bamaze kuba benshi cyane kubera yuko mu gihe cyashize twahoze dusa nk'ababarura abariyo turasanga abazwi kuko hari n'abagenda hari uwibonera sikorashipu hagati y'ikigo n'ikindi akaragiriye ariko twari dufite abanyeshuri barenga ibihumbi bibiri bariyo n'abari hano mu rwanda muri oruganizashoni yacu dufite abamaze kuregisiteringa barenga magana atandatu ariko tuzi n'abandi bari hanze baje batari biyandikisha bivuze ngo urumva ko muri rusange nibura twari dufite abanyeshuri barenze ibihumbi bitatu tuzi bari arawundi abigayo n'abagarutse so uyu munsi rero nakubwira ko uhereye mu myaka yashize kugera n'uyu munsi nkeka ko hari popirasiyo y'abantu barenze ibihumbi bitanu bamaze kwiga mu bushinwa uwo ni umubare munini cyane hanyuma se hari abashobora kujya kwigayo ari ku giti cyabo batanyuze muri buruse za leta cyangwa se za kaminuza za kaminuza zibahaye buruse
bajyayo abanyarwanda bamaze no kubayo benshi bishakira sikorashipu ku bigo bakiyishyurira amafaranga cyangwa se bakaba bafite pasho sikorashipu ugasanga ikigo kimurihira nka sikoro fizi ariko bakirihira aho kuba no kurya akomodeshoni zose birahendutse kubayo
birahendutse ubuzima bwo mu bushinwa burahendutse gishobora kugora ari sikoro fizi ariko iyo wagezeyo iby'imibereho bisanzwe ibintu byabo ntabwo bihenze teonesite higaniro yize mu gihugu cy'ubushinwa ubayobora ihuriro ry'abanyarwanda bize mu bushinwa bwana higaniro nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'umubano hagati y'ubushinwa n'ibihugu bitandukanye bya afurika wakoze cyane
murakoze cyane edi nshimire namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nshimire injeniyeri Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika turashimiye mugenzi wacu edi gwema